Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lamaan walakkaa irraa hanga sa'aatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo. wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televezyiiniin as magaalaa waashingitan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuu fiqaaduuti oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa sababa walitti bu'insaan namoonni aanaalee koramii fi ofilaarraa buqqa'aniiran gargaarsi namoomaa akka taasifamuuf gaafachuu isaanii. addunyaa irratti nagaa mirkaneessuuf ardiin afriikaa bal'inaan hirmaachuu qabdi jechuun hoogganaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii dubbachuu isaanii akkasumas qophii torbanii kan ta'e qophii labataatiin miidhaa miidiyaaleen hawaasaa miidiyaalee idileerraan ga'aa jiran irratti waan qindeeffanne qabna hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti oduu har'aaf bafiqaaduu morradaa.
Akka moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin aan bafqaaduu mordaati. Sababa walitti bu'insaatiin kan ka'e namootni aanaalee koromii fi oflaa irraa buqqa'anii gargaarsi namoomaa atattamaan akka isaan barbaachisu gaafachaa jiru. Hidhattoonni naannoo Tigraay irraa ka'anii naannoo sana seenuu isaanii hordofuudhaan namootni aanaalee koromii fi oflaa irraa buqqa'anii. Lokaabaatii fi godina sablammii waagimiraa keessa qubatanii fi kuma soddomii shan nyaataa ittuu hin argatin ji'a tokko oli turuu isaanii ibsaniiru. Jiraattonni baqatanii godina sablammii waagimiraa magaala Soqoxaatii fi Hamuusiitti akkasumas godina walloo kaabaa magaala Qobbootii fi Waldiyaa keessa qubatanii hanqina nyaataatiin keessaa boqotan gahaa ta'e akka hin qabne ibsanii qabeenyi isaan dhiisanii baqatanis akka saamamaa jiru sagalee ameerikaatti himanii jiru buqqaatonni kun magaalota kana alattis gara godina walloo kibbaa magaalota dasseetii fi kombolchaa keessaa qubachuu isaanii kan ibse bulchiinsi magaala koram mootummaan naannoo amaaraatii fi mootummaan federaalaa akka xiyyeeffannaa gahaa ittiin kennine ibsuudhaan komii isaa dhiyeessee jira buqqaatota kanaaf gargaarsa namoota. yaaliin adda addaa taasifamus deebii ga'aa ta'e argachuu akka hin dandeenye kan ibsan kantiibaan magaala koram obbo Biraanuu Haayiluu gargaarsi qaqqabuu baannaan rakkinni namoomaa cimaan uumamuu akka danda'u hubachiisuun isaanii beekameera. Rakkinichi sadarkaa gargaarsa godinaatiin furmaata argachuu akka hin dandeenye sagalee Ameerikaatti kan himan godina walloo kaabaatti itti gaafatamaan ittisa balaatii fi wabii nyaataa obbo Alamuu Yimar. deebii mootummaa eeggachaa akka jiranu himuu isaanii kan ibse gabaasni masfin arraagee dhimma kanarratti mootummaa naannoo amaaraatii fi mootummaa federaalaa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame har'aa fi akka hin milkoofne beeksiseera.
eertiraan ayyaana waggaa bilisummaa ishee caamsaa 24 har'aa kabajattee jirti ayyaanichi har'a magaalaa asmaraatti qophiilee adda addaatiin kabajameetis ooleera pireezidaantiin biyyattii isaayyaas afawarqii sirna kabaja ayyaana kanarratti argamuun haasaa taasisaniiru ayyaanichi har'a magaalaa asmaraa keessatti osoo hin kabajamiin dura kutaa biyyattii bakkoota adda addaa keessatti kabajamaa turuu isaa maddi oduu mootummaa eertiraa shabaayit jedhamu gabaaseeti jira. gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo addunyaa irratti nagaa mirkaneessuudhaaf ardiin afriikaa bal'inaan hirmaachuu qabu jechuun barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii antooniyo guutaresh waamicha taasisanii jiru bafqaaduun dabalataan nutti hima.
antooniyo guuterees walgayii mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti yaada kennaniin yeroon humna nagaa afriikaatti fayyadamuu amma jedhanii hoggansa nagaa afriikaa cimsuun ardii afriikaa irrattis waltajjii addunyaa irrattis nagaa buusuudhaaf murteessaadha jedhaniiru. jalqaba afrikaan ofii ishee keessatti nagaa akka mirkaneessitu barbaanna kan jedhan gutarees karoora nagaa buusuu kana fiixaan baasuudhaafis haala gargaaru irratti waliin hojjechuun barbaachisaa akka ta'e eeranii waliin hojjannaan akkanaa ajandaa nageenyaa haaraadhaa fi handhuura akka ta'e ibsaniiru dhimma ajandaa nageenyaa haaraa kana kan ibsan gutarees ajandaan kun qabxii misooma irratti investimentii taasisuu caasaa bulchiinsa cimaa. sirna haqaa namoonni amanachuu sirna haqaa namoonni amanachuu danda'anu ijaaruu akkasumas nagaa itti fufiinsa qabu uumuu gidduu jiru walitti kan hidhu akka ta'e beeksisaniiru sadarkaa addunyaa irratti sagalee afrikaan qabdu jabeessuun kan danda'amu yoo hoggansi afrikaa caasaa hoggansa addunyaa keessatti walqi danda'eedha kan jedhani barreessaan muummee dhaabbata mootummootaa kunis hirmaannaa dhaabbataa ta'e afrikaan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummootaa keessatti qabaachuu qabdu guddisuu kan dabalate ta'uu qaba jedhaniiru.
yuunaayitid isteetsi dhimma liqii hir'isuu fi hirmaannaa jeequmsa biyya heetii keessa jiru irratti akka biyya keeniyaa bira dhaabbattu pirezidaanti joo baayiden mirkaneessanii jiru.
pirezidaanti joo baayiden pirezidaantii keeniyaa yuunaayitid isteetsiin daawwatanii wiiliyaam ruutoo waliin ibsa gaazexeessotaaf kennaniin dhimmoota liqii hir'isuu irraa kaasee hanga jeequmsa biyya heetii keessatti uumameetti ameerikaan keeniyaa akka deeggertu ibsaniiru keeniyaan jeequmsa biyya heetii keessatti uumame tasgabbeessuudhaaf humna poolisii ishee garasitti erguudhaaf kan murteessite yommuu ta'u keeniyaan ofii ishee qofaa rakkina heetii keessa jiru to'achuu dandeessi jedhamee gaaffii ka'ee fi deebii kan kennanii joo baayiden dhimmichi waa'ee loltoota kumaan lakkaawamanuu garasitti erguu hittuu hin taane waa'ee hirmaannaa humnoottan addunyaa maraati jedhanii dhimma heetii irratti adda dureedhaan gargaarsa odeeffannootii fi meeshaa waraanaa taasisuu irratti yuunaayitid isteetsi akka hirmaattu ibsaniiru. daawwannaa pirezidaantii keeniyaa guyyaa sadiif ture kana keessatti dhimmoottan ijoo mariin irratti taasifame keessaa inni tokko waa'ee liqii biyya keeniyaatii fi biyyoottan biroo dadhabsiisaa jiru akka ta'e beekameera. Yemmuu waa'een ba'aan liqii yaadamu qaama gargaaruu danda'u kamiinuu bira dhaquun waan hubatamaadha kan jedhan joo baayiden yuunaayitid isteetsi chaayinaa caalaa michuu keeniyaatii fi biyyoottan biroo ta'uu akka dandeessu eeraniiru. biyyoottan biroo liqii kennanuu fi jaarmiyaaleen addunyaa akka gargaarsa taasisan kan gaafatan pirezidaanti baayiden yuunaayitid isteetsi qooda gamashee gumaachuudhaaf gammachuu akka qabdu ibsaniiru. biyyoottan liqii kennaa jiran daanqaawwan biyyoottan liqiin irra jiru irra kaa'aman akka hir'isan pirezidaanti baayidenii fi pirezidaanti ruutoon waloodhaan waamicha dhiyeessuun isaaniis gabaasameera. sirna daawwannaa kana hordofuudhaan waayit haawus biyyoottan hiyyeeyyii rakkinni liqii mudate gargaaruudhaaf waldaa misooma idilee addunyaa isa qaama baankii addunyaa ta'eef deggersii doolaarii miiliyoonii 250 taasifamuu isaa ibsee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanumaa qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin turtii gaarii fayyaa ta'aa.
kan hordofaa jirtan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo godina wallagga bahaa aanaa kiiramuutti waggoota darbaniif sababoota rakkoo nageenyaatiin namoonni kuma shantamii lama kanneen qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turan gara qe'ee isaaniitti deebi'u godinichatti waajirri buusaa gonofaa beeksiseera waajira buusaa gonofaatu beeksise. namoonni gara qe'ee isaaniitti deebifamaniiran immoo gama isaaniin gargaarsi ga'aan nuuf hin taasifamne jechuun komatu tsahaay daamtoo dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa gandoota aanaa kiiramuutii lammiileen sababa rakkoo nageenyaatiin waggoota lamaan dura buqqa'an gara ganda isaaniitti deebi'uu isaanii itti gaafatamaan buusa gonofaa godina Wallagga Bahaa obbo Daanyeel Achiisaa sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Kuma shantamii lamaa oli kan buqqa'e kiiramuurra isaan kana deebisuu hin dandeenye jirra jechuudha. Karaa hundaa jechuu dandeenyu hin deebisuu dandeenye jirra. Deebisuu qofa immoo miti rakkoo isaan qunnamu rakkoo hawaasummaa isaanii waan isaaniin barbaachisu karaa. hoggansaatiinis karaa nageenyaatiinis wanti hojjetamuu danda'amu bal'inaan hojjetamee dhiyeessiin nyaataa karaa waajjira keenyaa yoo xiqqaate kuntaala kuma shanii ol bara kana kiiramuudhaaf dhiyeessinee jirra. Nyaata qofaas miti nyaataan alas waan jireenya isaaniis ta'u akka mootummaattis miti mootummaattis deeggarsiifnee uummata kana bira dhaabbachuudhaan karaa adda ta'een jechuudha hojii nageenyaa hojii hawaasummaa isaanii bakka itti deebisuudhaaf hojii bal'aan hojjetamaa jira. Garuu immoo deeggarsi goone kun ga'aadha hin jennu bal'inaa fi hangi buqqaatii aanaa kiiramu hedduudha. Midhaan dhiyeessine kun uummata hunda qaqqabeera jechuu hin dandeenyu. Garuu immoo baay'ee kan rakkatanii fi uummata keenya qaqqabuu yaallee jirra. Ammas mastaan itti aanutti buufa waan ta'eef haalli itti deeggaraa jiru kana fakkaata.
Jiraattonni aanaa kiramuu gandoota garaagaraa keessaa buqqa'anii amma bakka jireenya isaaniitti deebi'an kun bakka waan tokko hin jirretti dirree qullaatti gara ganda isaaniitti deebi'uu himanii. Jiraataa aanichaa ta'uu bilbilaan kan himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dhaamne kan gaafatan namoonni deebi'an deeggarsa hatattamaa barbaadu rakkoo keessa jiru jechuun dubbataniiru.
Uummata deebi'aa jedhu. Deebi'aa qe'ee keessanitti nagaan amma tasgabbaa'eera waan ta'eef deebi'aa jedhanii yeroo yerootti dhaqanii waraanni mootummaa hin mariisisaa. Gaafa mariisisan immoo yoo qe'ee keessanitti hin deebisan ta'e madaabaraan fudhattanii sanyiin fudhattanii akkasitti kan isaan itti haasa'an. Itti qe'ee sanatti deebi'anii galuudhaaf immoo manni isaa hin jiru manni isaan itti galan deebi'an. Manni akka inni gubatee barbadaa'ee badeeru beeku. Deemaatu shaaraa diriirfadhaatu jiraataa jedhanii waan akkasitti kan isaan haasa'an. Shaaraa uummanni kun dhaqatee wattaratee taa'uyyuu ji'a arfaffaa keessa fannoo diimaan deemee turee waan akka shaaraa kana laateeraa fi uffata maal maal jedhee laatee si galee kanuma faadha gamma isaan kan isaanii wattaratanii sana diriirfatanii dhaqanii irra taa'u warri manni isaanii gubatee warri manni hin gubatiin immoo yeroo isaan gargaarsa. Manii deemanii gara qe'ee isaaniitti deemu gara magaalaatti sababiin isaayyuu qe'ee sanatti malee gargaarsi hin laatamu waan ta'eef.
Maatii buqqaatotaa keessaa tokko ta'uu isaanii kan himanii fi yaaddoo nageenyaatiif maqaan isaanii akka hin waamne gaafachuudhaan kan yaada isaanii kennan namoonni buqqaan gargaarsa namoomaa hatattamaatu isaan barbaachisaa jedhan.
Wanti dura qoonqoo kan caalu hin jiru yoo qammastee bulte har'atti nafsi bakka fi kiiloo shantama kiiloo digdama. shan ji'a tokko ji'a lamaa booda of danda'a waan hin seeneef goommanni isaa biqilaa jira boqqolloo facaafataa jira harreen dhibee kana godhii kana godhii namatti fe'utu hin ta'in kiiloon digdamii shan lubbuu baraara har'ammaa lubbuu isaa yoo shan ta'e inni Marjaa sadii booda namaafuu hin gaa waan ta'eef namni birmachuu fi barbaadu namni gargaaruu fi barbaadu ishee kana yoo gargaaru inni kaan oolee bulee har'a sanyiin qabu xaa'oo nama ilaali gatiisaa argita waan bal'aan waa tokko itti bitatu hin jiru.
Namni kun itti dabaluudhaan bu'uuraalee misoomaa barbadaa'aniifis xiyyeeffannoon kennamuufii qaba jechuun yaadachiisaniiru.
Bakka daldalli tokko hin jirretti bakka daandiin hin jirretti bakka manni yaalaa tokko hin jirretti manni barumsa barbadaa'ee dhume kellaan fayyaa barbadaa'ee dhume bakka qoricha busaa tokko hin arganne irratti qabu piroojeektiin dhumeera. karaan caccabee badeera wanti hin barbaadamne hin jiru mana barumsaa iddoo itti mataasaa keessan tirii baasaa kan jiru.
Komii jiraattotaa kanaaf kan deebii kennan itti gaafatamaan buusa gonofaa Oromiyaa obbo Mogas Da'ee deeggarsi isaaniif godhamaa jiru kan itti fufa ta'uu ibsuudhaan xumura ji'a kanaa lammiilee aanaa kiiramuurraa buqqa'anii bakka isaaniitti deebi'aniif deeggarsi midhaan nyaataa ni qaqqabaaf jechuudhaan dubbataniiru.
Karaa jalaa guddistuu biiroo qonnaatis irratti hojjetaa jira. Karaa keenyan nyaataa fi qubatan isaanii yoo jalaa miidhame mana hirmaannaa hawaasaatiin ijaaramaa fi jira. Darbee darbees uummata akka waldeeggaru godhameetu hojjetamaa jira waan ta'eef kiiramus waan barbaachisu hirmaannaa uummataan kan hojjetamu jira adda baheetu karaa keenyan garuu nyaanni ramadamee fi jira. Ji'a kanaas hin deemaa fi ji'oota ta'an hanga rakkoon jirutti qoratamaati. Waa'een gargaarsaa jedheetuma qallaba gaa safaruu odoo hin ta'in namni da'aa deema jala jalaa qoratamee gaa qaawwi jiraatu qaawwa sana mootummaan gochaa deema adeemsa keessa garuu uummanni of danda'a akka deemu hojjetamaa kan jiru.
Namoonni waldhabdeedhaan buqqa'anii gara ganda isaaniitti yeroo deebi'an mootummaan nageenya isaanii eeguu fi hordofuuf dirqama qabaa kan jedhan ammoo xiinxalaa dhimmoota siyaasaa daa'ee modaalleeti.
ተፈናቃዮችን መጀመሪያ ቢቻል እንዳይፈናቀሉ ማድረግ የመንግስት ኃላፊነት ነው። ከተፈናቀሉ በኋላ ደግሞ መመለስ እና መመለስ ብቻ ሳይሆን እዛው ጸጥታውን ማረጋገጥም የመንግስት ኃላፊነት ነው።
Buqqaatota jalqabuma yoo danda'ame akka hin buqqaane gochuun ga'ee mootummaati. Erga buqqaanii boodas deebisuu fi deebisanii dhaabuun nageenya bakka sanaa seeqsuun ga'ee hooggansa iddoo sanaati. Nageenyi bu'eeraa jedhee mootummaan erga deebiseen booda ammas sodaa nageenyaa qabnaa jechuun namoonni yeroo dubbatantu jira. Kanaaf wanti ijoon hooggansi naannawaa sanaa itti gaafatamummaa qabaachuu qabu. Lubbuu lammiilee eeguun dirqama. Naannoo isaanii kan jiran gandas haa ta'u aanaas haa ta'u naannawaa buqqaatonni qubatanii jiran eeguun dirqama. Yoo wanti humna isaaniitti ol ta'e jiraate immoo mootummaan federaalaa akka gidduu seenu taasisuun dirqama isaaniiti. Akka ilaalcha kootti nageenyi lammiilee eegamuu hafuusaatti hooggansi mootummaa itti gaafatamee beeku hin jiru. Kun rakkoo Itoophiyaa keessa jiru isa ijoodha. Inni lammaffaan waliigaltee Kampaalaa kan jedhamu jira. Kan Itoophiyaan biyyoota Afrikaa waliin mallatteessite dhimma buqqaatota biyya keessaa ilaalchisuudhaan mirgoonni buqqaatota biyya keessaa beenyaa kennuu bu'uuraalee misoomaa guutuu fi dhimmoota kana kan fakkaatan faatu keessa jira akka waliigalaatti waan hin jedhu hooggansi bakka buqqaatota jiran kana itti gaafatamummaa qabu hin jedha.
jiraattonni aanaa kiiramuu kun sababa rakkoon nageenyaa naannoo isaaniitti uumameen qe'ee isaaniirraa buqqa'uun isaanii ni yaadatama itti gaafatamaan buusa gonofaa godina wallagga bahaa obbo daanyee lachiisaa jiraattonni kunneen haleellaa hidhattoota shanii jechuudhaan maqaa dhahan waraana bilisummaa oromoo fi hidhattoota faannootiin bara 2013 fi bara 2014 kan qe'ee isaaniirraa buqqa'an ta'uu sagalee ameerikaaf deemaniiru. Gareen hidhattootaa hooggansi kun maqaa dhahan waraanni bilisummaa Oromoos ta'e hidhattoonni faannoo yeroo adda addaatti haleellaa lammiilee nagaa irratti akka hin raawwannee fi lammiilee nagaa irratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu irra deddeebiidhaan himaa turuun isaanii ni yaadatama. Akka odeeffannoon waajjira buusa gonofaa godina Wallagga Bahaarraa argame ibsutti waliigalaan lakkoofsi namoota kuma dhibba tokkoo fi kuma kudha sagalii ol ta'u godina Wallagga Bahaa aanolee garaagaraa keessaa buqqa'anii turan gara qe'ee isaaniitti deebi'u mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsaahii Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasni keenyatti aanummoo dhimma siyaasa Ameerikaa irratti kan xiyyeeffatedha. Gadamoojiiwwan waraana Yuunaayitid Isteetsi bulchiinsa faayidaa tajaajila eegumsa fayyaa doolaara biiliyoona shan qabxii torbaa ol argataniiru. Pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp garuu waayit haawus keessa turetti gadamoojiiwwan waraanaa waan fooyya'aa argataa turan jechuun falmu. Gabaastuun sagalee Ameerikaa Veeronikaa Baaldiraas Igilisiyaas namoonni gadamoojiiwwan waraanaa kun pirezidaantii itti aanurra. maal barbaadu jechuun gabaasa qindeessite akka itti aanutti dhiyaata. gadamoojiiwwan waraanaa yuunaayitid isteetsi kuma dhibba saddeetiif sagal yeroo tajaajila isaaniitti wantoota summii qabaniif kan saaxilamaniiranii fi irraa kan hafaniiran yommuu ta'u seera pirezidaanti joo baayidan bara 2022 paakt aakt jechuun mallatteessan irraa fayyadamoo ta'aniiru roobii darbe baayidan akka beeksanitti namoonni miiliyoona tokko seera isa. paakt aakt jedhamurraa fayyadamaniiru jedhan.
Rabaafachuu kaansarii kaansarii sammuu namoota yeroo dheeraa galata seeraa paakt dhukkubsataan tajaajila irraa dhufe mirkaneessuun isaan barbaachisu.
Baayidan seeronni paartilee lamaanii soddomaa ol ta'an namoota gadamoojii waraanaa kunuunsota isaanii fi. namoota lubbuun hafan deeggaran bulchiinsa isaanii jalatti ragga'uu isaanii hubachiisaniiru.
Gadamoojiiwwan waraanaa mana jireenyaa dhabanii jiraachuurraa xumura taasisuudhaaf maddeen ittiin deeggaraman dabaleera. Ogeeyyii fayyaa sammuu qacaruunii fi dabalataan leenjisuun addatti gadamoojiiwwan keessaa of galchuun kan of ajjeesanitti xumura taasisuuf. ni gargaara.
Dorgommii pirezidaantummaa bara 2024 irratti taasifamuuf warra Riippaabilikaanirraa dorgomaa baay'eedan kan ta'an Doonaald Tiraamp yeroo ani pirezidaantii turetti namoonni gadamoojiiwwan waraanaa waan fooyya'aa argachaa turan jechuun falmu. Falmii isaanii kanaafis sababoota amansiisoo jedhan viidiyoodhaan toora miidiyaa Rambil jedhamu irratti ji'a sadiisaniin yommuu ibsan.
Akka biyyaatti gadamoojiiwwan waraanaa kuma soddomii sadii kanneen mana hin qabnee fi jireenya hiyyummaa baay'ee guddaa keessa jiran qabna. Itti dabaluus nan danda'a. Kuni salphina. Turtii koo waggaa afurii keessatti isaan gargaareera. Amma hunduu dhaabbateera.
Yoo ani gara waayit sun ni jijjiiramaa jalan. Tiraamp itti dabaluun.
Guyyaa tokkoffaatti ajaja hojii raawwachiistuu mallatteesseen seera Joo Baayiden maallaqa guddaa warra seeraan ala dhufaniif bakka da'annoo fi geejiba isaaniif oolu irraa kutuun kutaawwan qusannoo sana haga tokko ani itti dabaluu danda'u taasisuun gadamoojiiwwan waraanaa warra mana hin qabneef manaa fi. fayyaa akka argataniin godha.
Waldaan hojjettoota hawaasummaa biyyaalessaa yeroo bulchiinsa Baayidenii fi Tiraamp jalatti tajaajilli fayyaa gadamoojii fooyya'uu isaa dinqisiifateera. Akka fakkeenyaattis qajeelfama dhimma gadamoojiiwwan waraanaan alatti dhaqqabummaan deeggarsaa fi kunuunsi taasifamu dabaleera jedhee garuu ammas qormaan ni jiraa jedheera. Hoogganaan waldaa hojjettoota hawaasummaa Antanii Istireet. akkas jechuun ibsu.
Namoonni dhuunfaa gara sirnichaatti seenuu irratti gama qaqqabuuwwan isaan qunnaman turaniiru. Haa ta'u malee gufuuwwan gama hojii waraqaa yeroo eegumsaa guddaa fi dhugumatti ammatti kan jiru hir'ina humna namaa qofa.
Antanii Istireet akka dubbatetti pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi itti aanu hanqina dhiyeessii yeroo ammaa dhimma kanarratti mudachaa jiru ilaalcha keessa galchuun. gadamoojiiwwan waraanaa kunuunsa fayyaa sammuu akka argataniif haala mijeessuuf xiyyeeffannoo addaa itti kennuu akka qaban hubachiisuu jala gabaasni veeroonikaa baaldiraas igilisiyaas sagalee ameerikaaf ergiteettu. Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii labata. dhufaatii miidiyaalee hawaasaa hordofee miidiyaaleen idilee dhugaa baasanii gabaasuu irratti rakkoon isaan mudachaa jiraachuu gaazexeessitoonnii fi barsiisaan gaazexeessummaa qophii labataa har'aaf dubbisne himu galmoo daawit dabalatasaa halattaanuun qindeesseera.
gaazexeessaa bosonaa dheeressaa as magaalaa adaamaatti kan argamu obs'f hojii gaazexeessummaa ganna sagalee oliif hojjechuu dubbata. oduu sagantaalee bashannanaa fi qabiyyee kaan kan tamsaasu obs dhiyeenyaas qabiyyeewwan gama saba himaalee hawaasaan dhiyaatan dhiibbaa inni bosonaan akkasiin ibsa.
Televezyiiniin OBS miidiyaa TV biyya kanatti isa lammaffaadha. Amma gara waggoota kudhaniitii tamsaasa kana jiru. Kabira haafuutii jila yookaan sirna gadaa tokko bakka ta'etti yoo geggeeffame yeroo sana miidiyaaleen mootummaa kabareejii isaanii bakka hunda qaqqaba waan ta'eef nuti immoo keessumaa bakki daddarbinee geenyu kuni nuyi hin taa'ee dhaggeeffata jechuun danda'a hawaasni yeroo sana namni waa akkas akkasii ture yoom gadhiistu yoom darba waan akkas akkasii ture. Har'a garuu sanaa miti jechuun ni danda'a. Nu dursanii osoo nuti kaameraa keenya bakka sana bakka waraabni sana buqqisnee hin deemin viidiyoonsaa odeeffannoonsaa miidiyaa hawaasaarra guutee jira.
Qabiyyeewwan sabaa himaalee hawaasaa kun dhaadessa ragaa hin mirkanaa'inii fi ali'al maqaballeessii fi kaanis waan of keessaa qabaniif jedha bosonaan odeeffannoon ragaan hin deeggaramne gaafa babal'atu sabaa himaalee idileettu hojiidhaaf danqa nutti fidaa jira jedha.
Dhugaan otoo mana ishiitiin bahiin soomni addunyaa kana si'a sagalmoo si'a meeqa waliin geessii jedhan naannofte. Waan ani himuu fi akkas akkas jedhee bakka sana dhaabadhee yookiin waan sana hojjedha caala odeeffannoowwan sobaa tamsa'an sun isaan caala yeroo bakka qabatan xiqqoo na gaddisiisu.
Gaazexeessaa Daani'eel Tasfaayee oduu gabaasaa waliif TV'ti. Sabaa himaaleen hawaasaa hojii tumsa namoomaa dabalatee waan kaaniif gaarii ta'anus odeeffannoo dhugaa ta'etti danqa yeroon isaanitti ta'anis hedduudha jechuun dubbata.
Odeeffannoo tokko hawaasa biraan gahuudhaa fi piroosesii keessa darbu yookaas ulaagaa keessa darbu qaba. Oduu ta'uu danda'a wanti kun jedhameetu yaadama. Sana gochuudhaaf immoo ganaa iskiriptiin isaa barreeffamee gulaalamee erga itti amanamee booddee qaama lachuu qaama adda addaa dubbifamee wanti sun yoom ta'ee maaliif ta'ee rakkoon sun akkamitti uumame jedhameeti jechuudha. Hawaasa bira gahu amma garuu namni hundumtuu of harkaatii kaameraa waan qabuuf bakka argeetti waan iji isaa argee tokko. itti gaafatamummaa tokko malee jechuudha waraabee sooshaal miidiyaa irratti gadhiisa hawaasi kun jechuudha odeeffannoo qulqulluu akka hin arganne burjaajii uumaadha.
sababa odeeffannoo gartokkee jechaan ibse kanaas hawaasni odeeffannoo gama lamaa saba himaalee idileen darban akka shakku taasiseera kan jedhu daani'el amma fayyadamni itti gaafatamummaa qabuu fi hordoffiin seeraallee waan kana furuudhaaf barbaachisaa ta'uu hima. Beyyenee Taaddasaa Magarsaa Yuunivarsiitii Amboottii Barsiisaa Gaazexeessummaati. gama faayidaa isaan sabaa himaan hawaasaa uummatni odeeffannootti akka siqu sabaa himaalee idileef ammoo galtee dabalataa uumee jedhe garuu Itoophiyaa keessatti sabaa himaaleen idilee carraa kana fayyadamaa hin jiran jechuun qeeqa.
Sabaa himaaleen idilee kuni hojii isaan irraa eegamu ba'aniiru kan jedhu iyyuu gaafii keessa jira maal jennaani heeruu bal'aa sooshaal miidiyaa kanarraa argachuu hin danda'u. Garuu ammoo isaanumtu seerri amma miidiyaan keenyatti jiru dhugaa dubbachuudhaa fi wantoota gaarii baay'ee keessa jira. Isuma seera sanallee fayyadamuu hin dandeenye baay'een isaanii. Warri akkuma durii daayikootomii sana isa inni kaan akka mormaa inni kaan akka deeggaraa ta'ee jiraatu suni seerri akka sanatti tures afeeyyuu sammuun ogeessota miidiyaa keenyaa kanarraa hin bilisoomne. Akkamitti naan jedhu warri kun qophii tokko yoo qopheessan oduu tokko yoo hojjetanii sammuun isaanii isa duriitiin nan adabamaa nan hidhamaa maalan ta'aa sana keessa waan jiruufi. Salfi sensarshiippii yookaan ofumaaf gulaaluutu isaan irratti mul'ata. Gama mootummaatiinis seerri gaariin jiraa yeroo tokko tokko waan xiqqoo tokko yoo isaan qeeqte waan xiqqoof dallan waan akkasii jiraa.
Odeeffannoowwan hin mirkanaa'in haasawaan jibbiinsa of keessaa qaban karaa sabaa himaalee hawaasaa babal'atan kun duudhaa hawaasaa diiguu dabalatee biyyaaf balaadhaa jedha bayyanaan.
Rakkoo hawaasummaa fiduu danda'a. Rakkoo siyaasaa ammaan arginu qabataman biyya keenya keessatti asittis asittis waraanni ta'u kuni. Isuma dur sooshaal miidiyaa irra ture ol guddataa ol guddataa deemee gara qawwee kaasisuutti deeme. Rakkoo gugurdaa fideera karaa siyaasaatiin. Karaa hawaasummaas immoo hawaasni keenya safuusaa wal kabajuusaa akka dhiisu taasisee jira. Kanaaf furmaanni jiru maali? Jalqaba irratti warri miidiyaa idilee jennu kuni bakka baay'ee ga'uu waan danda'aniif akkaataa fayyadama miidiyaa irratti namoota barsiisuudhaan namoonni waan kanarraa akka deebi'an gochuun hin danda'amu. Lammataa hawaasa keenyaa fi karaa adda addaatiin barnoota hubannaa fayyadama miidiyaa irratti hundee qabsiisuudhaan awweer gochuun hin danda'ama. Karaa kanaan hambisuun hin danda'amas.
Bayyanaan seera dura rakkoo kana kan fooyyessu hawaasni fayyadama saba imaalee barachuutu falaa erga jedheen booda afaan faajjiin qaamota dhuunfaa fi kan mootummaa keessallee ta'aniin uumamanii akka tamsa'an taasifaman jedhe dhaabbachuu akka qabanullee eereetu jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata calaqqisu isiniif dhiyeessina.
waggaa tokko dura giddugaleessa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin yaaliin waliigaltee dhukaasa dhaabuu deebisanii lafa qabsiisuu biyya yaman keessatti. waldhabdee hambisee gara nagaa waaraa qabeessa ta'etti akka deemu abdiin ture yaaliin dhukaasa dhaabsisuu kan itti fufee jiru ta'us gareen hidhattootaa hi'utti galaana diimaa keessatti dooniiwwan daldalaatii fi kan humnoottan galaanaa irratti haleellaan raawwachaa jiru nageenyi itti fufiinsa qabu akka hin jiraanne waan taasisee fi haalli rakkina namumaa akka itti caalu taasisee jedhanii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aa itti aanaa mootummaa yuunaayitid isteetsi kan ta'an ambaasaaddar rooberts wuud itti dabaluudhaanis. sababa haleellaa huutii kanaan kan ka'e gatiin waan hundaa ol ka'ee raabsi akka boodatti harkifatu taasifameera lammiilee yamanii qodaawwan nyaataa fi wanneen garaagaraa isaan barbaachisu argachuu dadhabanii jiru lammiileen yamanii walakkaadhaa ol ta'anu. miiliyoonni kudha saddeetii fi qabxiin lama gargaarsi namoomaa kanneen isaan barbaachisuudha namoonni miiliyoonatti lakkaawamanu hanqina nyaataa hamaa ta'ee fi dhabiinsa nyaata madaalawaa ta'een rakkachaa jiru kaaba yaman keessatti namoonni hedduun qe'ee isaanirraa buqqa'anii jiru hanqina eegumsaa tajaajila fayyaa bishaan dhugaatii qulqulluu fi bakka qaama isaanii itti qulqulleeffatanu hin qabanu sababa kanaan dhibeen koleeraa kaabaa fi kibba biyyattii keessatti babal'achaa adeemaa jira jedhan boba'aan yemen akka biyya alaatti ergamu eeyyamuunii fi hojjattoonni mootummaa yemen akka mindaa isaanii argatan taasisuun barbaachisummaa gargaarsa namoomaa hir'isuudhaaf gargaarsa guddaa taasisa. ummata yemanii fi gargaarsa taasisuunii fi nyaata barbaachisaa ta'e eeyyamanii yaman keessatti raabsuu fi gareen huutii. haleellaa dooniiwwan idilee addunyaa irratti raawwatanii dhaabuu qabu haa ta'u malee warra rakkatanii fi qabeenya kennuu qofa osoo hin ta'in wanti biraas ni jira. iraan akka tasgabbii dhabeessa yemen keessaa harka ishee baafattuu fi dugda duubee huutii dhokachuu akka dhiiftu waltaanee gaafachuu qabna. yamaniin daandii gaarii irra kaa'uudhaaf tattaaffii waloo keenyaa dachaadhaan dabaluu qabna daandiin tasgabbii hundarra caalaan adeemsa marii nagaa yamanootaa fi yamanoota hunda haammate kan isaa dhaabbatee gamtoomanii jalatti mari'achuudha jenne amanuudhaan itti fufna jechuudhaan yaada ambaasaaddar rooberts wuud kennaniin gulaalaan irraa yaada isaa xumura.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii tv afaan oromoo daakkaa miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwutarii fi inistaagiraamii nu biraan ga'uu dandeessu. keessummeessaan har'aa an mitikkuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaaltonni suur sagalee girmaa daggafaa fi siisaa yashannaa fi tigisti gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya har'aa biraan haayilu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabna halkan gaarii torban gaarii.